cyateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanye inshuti zacu mwiriwe neza mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri kuri interineti turi kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com uyu munsi leta zunze ubumwe za amerika iribuka umwaka umwe ushize abayoboke b'uwari umukuru w'igihugu donald trump bagabye igitero ku nteko ishinga amategeko over principle because he sees his own interest as more important than his country's interest, than America's interest. Perezida Joe Biden yasuye inteko ishinga amategeko y'igihugu cye ati uwari umukuru w'igihugu yakwirakwije ibinyoma ku matora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri yirebera inyungu ze ntiyitaye ku z'igihugu Uburundi bwirukanye abanyarwanda bavuga ko bari bahunze banga kwikingiza covid igoma muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage bafite ubwoba ko ibirunga bya nyiragongo na nyamuragira bishobora kuruka naho muri sudani abaturage batagira ingano bagiye mu myigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi bwa gisirikare amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muri kumwe na thomas kamirindi duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi muri sudani nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi abantu batagira ingano bihereje imihanda uyu munsi mu murwa mukuru Khartoum no mu yindi mijyi itandukanye mu myigaragambyo yo kwamagana abasirikare bakoze kudeta fideli niyongabo yaduteguriye inkuru amasanamu yashyizwe ku mbuga ngurukanabumenyi yerekanye inteko zijeje umutekano ziriko zirasa imyuka ibabaza mu maso ku bari mu myiyerekano mu ntumbero yo kubashwirariza amatelefone na interineti byari byugawe imbere y'uko iyo myiyerekano itangura nk'uko byabaye mu myiyerekano yabaye imbere yaho bimwe mu biraro biri hagati y'umugwa mukuru Khartoum n'ibisagara bifatanye vya Bahri na Omdurman navyo nyene byari vyugaye abari mu myiyerekano bari batangaje ko bazogerageza gushikira ingoro ya perezida ku mugwa mukuru Khartoum ni mu gihe babandanya kuremera igisirikare cahagaritse amasezerano yo gusangira ubutegetsi yari yaganiwe inyuma y'uko perezida yari amaze igihe kirekire atwaza igitugu Omar al-Bashir akuwe ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi na cumi icyenda muri kudeta yabaye mu kwezi kw'icumi k'umwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abateguye imyiyerekano batangaza ko bazobandanya imyiyerekano yo kwiyamiriza intwaro y'igisirikare biciye mu mahoro kuko ari cyo kirwanisho gikomeye cyane bafise iyo myiyerekano ibaye iminsi ine inyuma y'uko umushikiranganji wa mbere abdallah hamdok atanze imihoho mu mabanga yiwe vyatumye kazoza k'igihugu kabamwo ibibazo bikomeye hamdok yabaye umushikiranganji wa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda yarahagarikiye ikiringo c'itunganywa gushasha ry'ubutunzi bw'igihugu imbere y'uko akurwa ku butegetsi muri kudeta yagarutse mu mabanga yiwe mu kigoro ataco kashitseko ku kugarukira amasezerano yo gusangira ubutegetsi ubushinwa bugiye gushyiraho intumwa yihariye ku bibazo byo mu karere k'ihembe rya afurika ibindi tubibaze frederic nkundikije ubushinwa bwatangaje uyu munsi kwa kane ko iyo ntumwa idasanzwe izoronyekwa mu ntumbero yo kugaragaza gutsimbataza amahoro muri ibyo bihugu bwatangaje kandi ko bugiye gushimikira kudandaje aho kubandanya gushimikira mu bikorwa byo kubaka no gusanura amabarabara nk'uko vyahora bibikora mu bihugu vyo muri afurika umushikiranji w'ubushinwa ajejwe udandaje wangeyi yatangaje iyo nkuru ari mu gihugu ca kenya cafashije cane mu bikorwa vyo kumvikanisha umurwi abahanira kwikukira kwa tigreya tigray peoples liberation tplf mu mfujafunyo hamwe n'umushikiranji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed kuva kera na rindi igihugu c'Ubushinwa cahora gifasha ibihugu vyo muri Afurika mu bijanye n'iterambere hamwe n'ubutunzi nticahora citaho ibibazo bijanye n'umubano hamwe n'imigenderanire nyamara wanga ntiyatomoye neza amabanga iyo ntumwa idasanzwe izoba ijejwe muri afurika y'epfo abarwanya inkongi z'imiriro bavuye ku ngoro y'inteko ishinga amategeko umutekano wayo rero wasubiye mu maboko ya polisi fideli niyongabo aragarutse ni iminsi ine inyuma y'uko umuriro usambuye inyubakwa nkuru y'inama nshingamateka y'igihugu bahavuye inyuma y'uko bawuzimije burundu barahagumye gushika ku munsi wa gatatu ku muhingamo kugira babone ko atambeya zisubiye kwaduka abagwanya imiriro amajana indwi bakoze amasaha arenga mirongo irindwi n'imwe kugira bazimye uwo muriro burundu umuntu yikekwa ko yadometse uwo muriro ku munsi w'imana yarahagaritswe akaba yaritavye sentare ku vyaha vyo kwinjira mu nyubakwa za leta mu buryo butarekuriwe n'amategeko ivyaha vy'ubusuma guturira inyubakwa no kurenga ku mategeko ajejwe umutekano mu gihugu aziririza abantu kwinjira mu nyubakwa za leta batabirekuriwe abashikiriza amanza batangaza ko uwo muntu yafatanywe kandi bombe ntaca abategetsi baravuga ku mpamvu zatumye uwo muntu akora ayo maroregwa batangaje ko hakiri kare kugira umuntu avuge niba uwo muriro watangujwe n'impaka mu kibanza kiranga demokarasi mu gihugu yagumye mu munyororo imbere y'uko urubanza rwerekeye kurekurwa kwiwe atanze ingwate ruba igipolisi kimenyesha ko gishobora guhagarika abandi boba bikekwa mu gitero cakozwe ku nyubakwa z'inama nshingamateka y'igihugu uwo muriro wadutse muri izo nyubakwa mu gisagara ca cape town mu masaha ya kare ku munsi w'imana urangiye
muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudusange no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari uburundi bwirukanye abanyarwanda bahunze muri iyi minsi bavuga ko badashaka kwikingiza virusi ya korona mugenzi wacu frederic nkundikije yabiganiriyeho na buramatari albert hatungimana uyobora intara ya kirundo ihana imbibi n'u rwanda mu bajabutse umupaka badaciye ku mupaka uzwi twarabonyemwo abanyarwanda bavuga ko badashaka urucanco e, ariko turabona n'abandi bajabuka umupaka baciye mu rufunzo rw'akanyaru hanyuma ugasanga harimwo abantu baba batashatse guca ku mupaka wa gasenyi nemba dusanze tuzi rero abonye tubona yuko ari abantu batemera urucanco amakuru atangazwa avuga kandi ko muri ko murabasubiza inyuma mu gihugu cy'u rwanda murashaka kutubwira imvo zituma musubiza inyuma abantu bashaka gusaba ubuhungiro abo bantu se basabye ubuhungiro kubera ko ku itariki zine z'ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri naragiye ku musozi wa nyakarama muri komine ya bugabira kuganira nabo dusanga abo bantu n'abantu batemera amategeko y'igihugu gihugu cy'u Burundi kuko bagendera ku myemerere y'idini hanyuma bakongera kandi bakaba abantu batemera yuko babapima rero twebwe mu gihugu cy'u Burundi umuntu yinjiye arapimwa nawe yaba yaciye mu kinywabi turamupima kugira ngo ntiyanduze abarundi abo rero kugeza icyo gihe baranse gupimwa urumva banse gupimwa baca banka no gufata umuti kandi igihugu cy'u Burundi mu kwikingira urucanco ari ukuza kwipimisha ucyumva ibimenyetso hanyuma iyo basanze urwaye bagaca baguha umuti unyoye umuti abarundi benshi barakira bose barakira n'ubwo mu kirundo rero icyo kiza cyaraduteye izo ngingo z'igihugu turiho turazishyira mu ngiro abo bantu rero nabujya baciye mu rufunzo rw'akanyaru baca ahantu hatazwi kuko iyo baca ahazwi bari gupimwa twaciye tubona rero yuko bafise ibyiyumviro biri ku biri n'amategeko y'uburundi ajyanye no kwikinga icyo kiza cyo gituma rero twahisemo yuko twabashikiriza u rwanda nabugera abanyarwanda kandi binjiye binyuranije n'amategeko hanyuma kugira ngo u rwanda rubatahutse umugambi wo kwikingira coronavirus nayo urumva binjiye bakaba banka ingingo z'igihugu cy'u burundi bakaba kandi binjiye mu buryo butemewe n'amategeko ni byiza ko tubasubiza mu gihugu baba bajya bavamo muri iki gihe abamaze gusubizwa inyuma cyangwa abamaze kugerageza kwinjira bangana iki mushizemwo abaca ku mipaka yemewe n'abaca ku mbibe zitemewe abo twabonye twaganiriye kandi banse no kwipimisha bashika cumi na bane bamwe twabahaye intara y'amajyepfo kuko niyo baje bava muri disitirigiti ya nyanza abandi twabacishije ku mupaka wa gasenyi nemba mu by'ukuri si ukubagira ubuhungiro mugabo iki kiza ni kiza cy'isi yose isi yose yarafashe ingingo igihugu cyose cyarafashe ingingo zijyanye no kwikingira coronavirus mu burundi rero mu ngingo zafashwe baduhimiriza leta y'uburundi duhimiriza ni uko umuntu acyumva ibimenyetso yipimisha ni uko umuntu wese yinjiye igihugu cy'uburundi yipimisha abo bantu rero barabyanze ku mugaragaro imbere y'abamenyeshamakuru imbere y'abajejwe umutekano n'imbere ya buramatari dushobora dufata ingingo rero y'uko twabashikiriza igihugu baje bava kugira ngo babatahuze yuko tudashobora kwakira abantu bari kubiri n'amategeko y'igihugu cy'uburundi muri iki gihe tuvugana hari ababandanya kugerageza kwinjira mu burundi bahunze izo ntandago mu rwanda oya twebwe tumaze kugira urugendo ku mutumba wa nyakarama muri komine ya bugabira aho binjirira baciye mu kiyaga mu rufunzo duhanira ku rubibe n'u rwanda ku ruzi kanyaru twarabaganirije turamarana amasaha ashika ane turagiranira n'inama n'abenegihugu baho hanyuma mwabo twarasanzemwo abana hanyuma turabwira bavuga kuko bavuga yuko n'ubundi mu rufunzo hariyo abandi hanyuma turabwira babatelefone bababwire yuko mu burundi bariko baraza nawe nyene bafashe ingingo yo gupima abinjira rero ucyanka gupimwa urumva ko tudashobora kukwemera ko winjira mu bene igihugu b'abarundi basanzwe ata korona virusi ihari twebwe runga mu ntara ya kirundo icyo kiza hariho abo twagitoye bari ku muti kandi barakize mugabo muri komine ya bugabira nta mwene gihugu n'umwe arwaye iyo korona virusi byumvikana ko rero nabo baba bariko barashaka kwinjira baba bariko barashaka kuza kutwandukiriza bene igihugu ibyo rero urumva ko tudashobora kubyemera Albert Hatungimana muri amatara y'intara ya Kirundo murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi y'Amerika murakoze murakoze cyane Igoma umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibirunga bya Nyiragongo na Nyamuragira biragaragaza ibimenyetso ko bishobora kuruka vuba abahanga babikurikiranira hafi barasaba abaturage babyegereye kuba maso ni inkuru ya Alia Sanka Darius uri Igoma hirya no hino mu mujyi wa Goma hakwirakuje amatangazo y'indorerezi zikurikiranira hafi ibirunga ayo matangazo avuga ko igipimo cy'ibirunga kigeze ku ibara ry'umuhondo bisobanura ko abantu bagomba kuba maso ibi byakurikiwe n'imitingito ikomeze kumvikana hirya no hino ivanze n'umukungugu wazo ugera mu midugudu uturiye ibyo birunga nka mukondo na mutaho ibi byatumye abaturage bamwe bava mu ngo zabo berekeza mu yindi midugudu mu mudugudu wa mukondo muri grupima muja mu karere ka nyiragongo mu birometero cumi n'umwe uvuye mu mujyi wa goma abaturage baravuga ko umukungugu uturuka muri ibyo birunga wica imboga n'ibindi biribwa nk'uko petronia baseme umuhinzikazi abitubwira tuko naogopa sa turi gutinya wenda habeho iruka ry'ikirunga dore n'abana bacu batangiye kurwara niyo mpamvu duhunze bikozi njo tunashuka ngambo za uko ibindi bituma abatuye mutaho hafi ya mukondo bahunga mu ngo zabo ni uburwayi buri kugaragara kuri abo baturanyi b'ibyo birunga n'ibindi bituma bacika intege badashidikanya n'ubu bwahawe n'abahagarariye indorerezi z'ibirunga kuri uyu wa gatatu Arsene Tampaka atuye mutaho e, muri iyi minsi turi gukorora cyane n'abana bamwe batangiye kurwara za diyare n'izindi ndwara abaturage turi gusaba abayobozi b'ishyirahamwe rya oveje batubwize ukuri biyankiza inkiko ni umuganga kuri uwa gatatu yaraye mu kazi yabye ijwi rya amerika ko yabonye umuriro waka hejuru y'ikirunga nyiragongo afite inama agira abaturage bibasiwe n'umukungugu mwinshi ubibasiye inama twabagira ni uko iyo ikirunga kiri hano akitivite nk'uko nguko cyohereza ya kera rero mikorobe ivuye mu kirunga ikaba yakwidepoza ku myaka ku marigine baragura mu isoko none birasaba rero ko cyose mbere y'uko kijya bagomba kuyacuruza koza neza ko iki byabazanira no ku n'indwara za diyare niba atageje agafata regime agita imbuga imbuga yasoromye agasoroma akaba ariho havuye n'umucucu umucucu w'ikirunga akaba atawogeje neza akarya gutya byamuzanira no kurwara abana badahize cyangwa badahitwa icya kabiri ni ugukingira amaso kubera n'udakingira amaso ni umutana gukingira mu maso waribisha amaso ijwi rya amerika noneho tujye mu rwanda abagenzi bakoresha taxi za moto mu mujyi wa kigali bazatangira kwishyura ku ikoranabuhanga ejo kuwa gatanu leta ivuga ko bigamije kwihutisha ikoranabuhanga mu gutwara abantu n'ibintu naho abatwara moto taxi bo bakavuga ko bigamije kubahombya ni inkuru tubaza mugenzi wacu eric bagira ubusa ushingiye ku bisobanuro by'ikigo cy'igihugu gishinzwe imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu umumaro rura byumvikana ko gukoresha ikoranabuhanga rya mubazi kuri moto mu rwanda hose biri mu mugambi wo gutsimbataza ikoranabuhanga nk'intumbero igihugu cyihaye uyu ni bwana teboneste njanga ushinzwe kurengera abaguzi mu kigo rura nk'uko igihugu cyacu gikataje mu ikoranabuhanga duhereye mu buryo bwo gutwara abagenzi muri transport batangiriye mu mabisi mu mataxi voiture bigenda neza bijyanye na tap and go nta guhererekanya amafaranga kandi no gucunguza huzuzwa uburyo umwete cyangwa umwanya kugira ngo umwanya wo gupfa ubusa twaje gutekereza rero dusanga ko no ku bakora umwuga wo gutwara moto naho hakenewe iryo koranabuhanga ko rihagira iri koranabuhanga ku batwara abagenzi kuri moto ariko si rishya ahubwo ku mwuzo wa mbere ikigo rura kivuga ko abashoramari bari baryinjiyemo bitwaye nabi byatumye bamwe muri bo ruri bahagarika ku kijyanye n'ibiciro kuri moto nabyo byarahindutse mu mikoreshereze mishya ya mubazi ikirometero mbere bitangira cyari ku ijana na mirongo itatu n'atatu hanyuma biza kwigwa bisubirwamo n'ababishinzwe kigera ku ijana n'arindwi ariko ibirometero bibiri bya mbere amafaranga magana atatu forfite ntabwo mubazi itangira kubara bivuyemo wagenda kimwe wagenda metero mirongo itanu wagenda metero ijana wagenda iki inyuma y'ibyo birometero bibiri igatangira kubara niyo mpamvu dukangurira abantu gukoresha momo kuko kashi ntiwabona asaguka ku byo kwishyura iyi mubazi yo kuri moto bwana peter mubirigi ushinzwe iby'ikoranabuhanga mu kigo rura agasobanura ko ubwishyu bwayo buzajya bubarwa kuri buri rugendo umumotari akoze igiciro cy'urugendo kirimo amafaranga yishyura iriya mubazi hakabamo amakomisiyo y'uriye umuha iriya serivisi n'amatransakisiyo n'amafaranga y'umumotari nta mumotari ufite ikibazo cy'uko wenda hari amafaranga yatanze akenewe kwishyurwa radiyo ijwi rya amerika iganira n'abatwara abagenzi kuri moto mu bemeye kutuvugisha nta n'umwe washimye iri koranabuhanga rya mubazi kuri moto zabo kuko basanga bizababera ibihombo ibiciro barabigabanyije cyane ku buryo hari n'aho twatwariraga abagenzi amafaranga atakigeraho mbere y'uko mubazi ziza kandi mu by'ukuri icyo kinyabiziga ni twebwe tuzi ibikigendaho warangiza hakaza umuntu agahita n'ibiciro batwariraga umuntu agahita bikubita hasi kandi kuri ya mafaranga umugenzi aguhaye n'ubundi bakanayakata uyu mumotari agakomeza avuga ko iri koranabuhanga rya mubazi rigiye kubicira akazi kuruta kukateza imbere kuri twe mubazi ku ruhande rwacu nk'abamotari nta nyungu twe tuyibonamo yaba inyungu habaye ku mafaranga wenda wakoreraga hari ikiyongereyeho ariko mu gihe yagabanutse ntabwo twavuga ngo tubifitemo inyungu twebwe ni nko kutwicira akazi muri make hakabayeho kuba ahubwo baraje kutwungura kagira ikiyongeraho ku mafaranga ahubwo wenda twanakoreraga mugenzi we ku ruhande nawe abanje kuzunguza umutwe icyarimwe y'imyoza ntiyashimye iri koranabuhanga rya mubazi yumvikanisha ishavu mu mikorere yewe ibintu iyo mbitekereje mba numva binambabaje yewe nigurira moto yanjye n'amafaranga yanjye warangiza ukaza kuyikoraho bizinesi zawe wowe witekerereje nkibaza ibi ngibi ubundi byo ni ibiki bimariye iki umumotari tuzarira paka ahubwo n'amaraso tuzayarira mba numva ari ukubabaza umumotari mu buryo bw'imibare ya rura ku rugendo umumotari akoze afataho mirongo cyenda n'ibice bibiri ku ijana abamuha serivisi bagafata umunani n'ibice bitatu ku ijana asigaye akajya kuri kampani y'itumanaho ikigo rura kigasobanura ko ku rugendo rusabye umumotari gutegereza umugenzi mubazi izajya ibara amafaranga makumyabiri na rimwe ku munota naho mu gihe akoze urugendo rurengeje ibirometero mirongo ine mubazi izajya ihita itangira kubara amafaranga ijana na mirongo inani n'arindwi ku kirometero ni ibiciro ruri itangaza ko bizajya bihindukana n'ibihe nta mugenzi wigeze yemera kumvikana avuga kuri iri koranabuhanga ariko abo twavuganye nabo batemeye ko dutangaza ibyo batubwiye bemeza ko badashobora kujya kuri moto ziriho mubazi banga ko yabahendesha bwana daniel ngarambu ukuriye ihuriro ry'abatwara abagenzi kuri moto mu rwanda avuga ko iri koranabuhanga rizakemura byinshi hagati y'umugenzi n'umutwara agahumura guhumuriza impande zombi mu by'ukuri harimo ibibazo byinshi muri taransiporo ngira ngo niyo mpamvu na leta yashyizeho izi ngamba nk'izi zo kureba uburyo bakora mu buryo bwa kinyamwuga dukangurira abamotari bashyira impungenge aho ikibazo kizaba kiri bakaba batari kugisobanukirwa twe turahari nk'ubuyobozi bwa koperative kubafasha bariya se bavuga ngo bagiye gukorera umushoramari kuruta uko bikorera byo bimeze bite
bariya ni impungenge bafite z'uko wenda batari batangira akazi rero nibakora akazi nibabona nitubireba ko gukora umushoramari tugiye gukorera nk'ubuyobozi bw'abamotari bushinzwe kubavugira no kubareberera ntabwo bituma bazakorera umushoramari ngo bahombe kuko ibyo turi kuganishaho byose ni ku neza y'umumotari ni ku neza y'umugenzi utega moto ikigo rura gikomeza gushimangira ko uzaba adafite mubazi kuri moto bazajya bamuhanisha amafaranga ibihumbi mirongo itatu kugeza ubu zaba bisi zitwarira abagenzi hamwe cyane izo mu mujyi wa kigali zirakoresha ikoranabuhanga ndetse n'imodoka ntoya zitwara abagenzi nazo zirakoresha ikoranabuhanga gahunda ya mubazi kuri moto kwikubitira iratangirira mu murwa mukuru w'u rwanda kigali ikazanakomereza mu bindi bice by'igihugu kigali honyine harabarurwa abatwara abagenzi kuri moto basaga ibihumbi makumyabiri na batanu mu gihugu hose bari ku bihumbi mirongo ine na bitandatu nk'uko imibare y'ihuriro ry'abakora uyu murimo ibigaragaza eha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tugaruke muri leta zunze ubumwe za amerika kuri iyi tariki ya gatandatu y'ukwa mbere umwaka urashize abayoboke b'uwari umukuru w'igihugu donald trump bateye inteko ishinga amategeko kugira ngo baburizemo kwemeza burundu ko donald trump yatsinzwe amatora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri uwamusimbuye joe biden yasuye inteko ishinga amategeko ahavugira ijambo yise ukuri k'umuremyi mugenzi wacu temistokle mutijima aratunyuriramo muri make ibirikubiyemo igitero cy'urugomo rw'abashyigikiye bwana Trump cyahinduye isura y'inteko nshingamategeko ya Amerika ndetse gituma hirya no hino ku isi hatangira kwibazwa ku hazaza ha demokarasi ya Amerika. Mu ijambo rya perezida Joe Biden kuri uyu wa kane yanenze Donald Trump n'abari bamushyigikiye bateje imvururu. Bwana Biden ari mu ngoro y'inteko nshingamategeko yagize ati ni ku nshuro ya mbere mu mateka yacu umuperezida atatsinzwe amatora gusa ahubwo yanagerageje kuburizamo ihererekanwa ry'ubutegetsi mu mahoro ubw'abantu mu kivunge bavogeraga kapitolo ariko ntibabigezeho azamuye ijwi hejuru perezida joe biden yongeyeho ati ariko nge nzaziba icyo cyuho perezida biden n'abagize inteko bo mu ishyaka rye ry'abademokarate umunsi bawutangiriye mu cyumba cy'amateka cya statuary hall kimwe mu bigize capitol abigaragambya binjiyemo ku ngufu mu mwaka ushize baburizamo ibarura ry'amajwi bwana biden yagerageje gutanga ikinyuranyo hagati y'ukuri kw'ibyabaye ndetse n'igisobanuro kitari cyo byagiye bihabwa ibyo birimo ko no kugeza na n'ubu benshi bo mu ishyaka ry'abarepubulikani baranze kwemeza intsinzi ya biden mu matora yo mu mwaka wa bibiri na makumyabiri yagize ati mwe nanjye ndetse n'isi yose twarabibonye n'amaso yacu ukuri kw'imana ku byabaye ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere bibiri na makumyabiri na rimwe ni uko bashatse kuburizamo itegeko nshinga uyu agashinjo yasimbuye ubwikunde no gushyira inyungu z'imbere tugomba gutandukanya ukuri n'ikinyoma ukuri rero ni uku uwari perezida wa amerika yacuze ndetse akwirakwiza ibinyoma byinshi ku matora ya bibiri na makumyabiri yabikoze uko kubera ko ashyira imbere ubutegetsi kuruta amahame kubera ko yita ku nyungu ze gusa akazirutisha iz'igihugu n'iz'abanyamerika byinshi mu bikorwa byo kwibuka by'uyu munsi biteganijwe kwitabirwa ahanini n'abo mu ishyaka ry'abademokarate haba imbonankubone cyangwa se mu buryo bw'ikoranabuhanga gusa hafi ya bose abagize inteko nshingamategeko bo ku ruhande rw'abarepubulikani ntibari bubyitabire aya macakubiri mu kwibuka kikaba ikindi kintu gikomeye kibutsa imanga yari isanzwe hagati y'impande zombi yaje kurushaho kwiyongera kuva igihe amagana y'abashyigikiye Trump basunikanaga n'igipolisi bakoresha amaboko n'ibiti by'amabendera bashaka guca mu madirishya y'inteko nshingamategeko Capitol ngo baburizemo intsinzi ya Biden.
tuve muri leta zunze ubumwe za amerika tujye muri afurika imikino ya nyuma y'igikombe cy'umupira w'amaguru cy'umugabane izatangira ku cyumweru muri kameruni ibihugu ariko bifite ingorane zo kuzana abakinnyi babyo bari hanze afurika virusi ya korona nayo iteye impungenge fideli niyongabo aratubwira uko abakinnyi b'ibihugu byose bizohiganwa bizeye ko baza kwirinda kwandura covid cumi n'icyenda ishobora kuba intambamyi mu gikombe cy'ibihugu byo muri afurika cy'uyu mwaka imyiteguro y'ibihugu bitari bike byaranzwe n'abakinnyi batowemo umugera wa covid cumi n'icyenda inyuma y'uko bipimishije ibyo byaratumye bategerezwa kwikumira igitigiri cy'abakinnyi bemerewe mu migwi nserukiragihugu cyarongerejwe kuva kuri mirongo ibiri na batatu bashika kuri mirongo ibiri n'umunani kugira birekurire guhangana n'ingaruka covid cumi n'icyenda ishobora kugira kuri abo bakinnyi abakinnyi bari mu migwi nserukiragihugu bariko bahura kandi n'ibibazo by'amahoteli n'ibibanza abakinnyi bimenyerezamwo muri kamerun bidakwije ibisabwa imyiteguro yo kwakira ico gikombe yacerewe yatumye umugwi nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri afurika caf ukoresha inama yihutirwa mu kwezi guheze yiyumviye ivyerekeye guhagarika igikombe cy'ibihugu vyo muri afurika cy'uyu mwaka yamara umuyobozi mukuru wa caf patrice mosepe yafashe ingingo ko ico gikombe kiba nk'uko bitegekanijwe yizeye ko ico gikombe kizoba atari ibibazo bikomeye bibaye muri ivyo vyose ikidatomoye no kumenya igihugu kizotahira intsinzi inyuma y'uko urukino rwa nyuma rw'ico gikombe rukinywe ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kabiri ni mu gihe ibihugu bitari bike bishobora gutsindira ico gikombe igihugu cha Algeria nico catsindiye igikombe cy'ibihugu vyo muri Afrika giheruka kuba hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu gihugu ca Misiri kikaba kije mu gikombe cy'uyu mwaka kimaze igihe kirekire kidatsinzwe mu nkino cakinye mu nyuma yaho ibihugu vya Misiri Maroc na Tunisia nivyo bindi bihugu bifise amahirwe yo gutsinda igikombe cy'uyu mwaka Ghana Cote d'Ivoire na Nigeria vyigeze gutsinda ico gikombe muri kahise biratanga icizere nyamara mu minsi ya vuba ico cizere gisa n'ikitigaragaje abitegereza ibintu bavuga ko Senegal ariyo isa n'iyifise amahirwe kurusha ivyo bihugu yarangije mu kibanza ca kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda yarongereje inguvu zayo kuva ico gihe mu kumvisha abakinyi batari bake bavukiye mu bufaransa nyamara bafise amamuko muri ico gihugu kuza kugikinira
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu aya makuru naha ahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi rya amerika kandi mugire umugoroba mwiza murakarama radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyize gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko bizorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu kuvugisha abarundi twabonye james radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu ya ibi ni bike muri byinshi abarundi twabonye james